hello my people. mona welcome to my youtube channel again this evening Now, my name Then they call augusta gold thank you Where you take stop today to watch this video with me so una know say i don't. They post this video about eh, this. our brother when this small girl go by. When then they call brother usifo ataga michael so today na i dey catch the smally wey be say e kpai the brother e never reach like one hour when i post the video of where the smally for the conference with her own mouth how she take carry out the act you know but like i talk from that video i say the thing no clear for my eye e no clear for my eye at all say the girl never talk true say ho ho ho full her story i come try to explain am if you never watch the video try make you go check for that video for my channel make you watch am i go also link that video to this video for the end of this video so click am where you see am so now new story don come up because the commissioner of eh, police for lagos state wey dem dey call hakim odumosun come tok say di fact of di story na im be dis im come tok say di girl main name correct name na chidinma adaora ojukwu na im be her name say dem don transfer dis girl from maroko division to kpanti so na kpanti di babe dey now say dis one na di way wey di matter take happen say dis chidinma girl na mass communication student im be for unilag and na 300 level na im dis girl be so di be like say di way di thing be na wetin dey plan for ground before dem do am becos presently as e dey be like dis so police don find out say no be only chidinma na im commit this thing. wey dem commit so say chidinma do am with the help of others. i first tok am for my last video say me i no gree because dem talk say that man na amateur boxer how only chidinma go fit take pull that man down even if the man na olele fuel even if the man na olele fuel chidinma too small no reach no reach you understand so dem come talk say this one na the chronology of how the thing take happen step by step On the 15th of June at about 5 p.m., this girl Chidima come plan with other people. They can't do this thing wey dem do for with this man wey dem do for this man they can't do am for number 19 Adewale Ocean Street for Lucky phase 2 for Lagos. Say this Chidima, on her own she now go rent this place because you hear say for that first first video when they take show say this man don't buy say me i talk say police people talk say dem transfer money from dis ataga michael account go for inside chidima account so na dat money na chidima take go pay for di place on di thirteenth of june na she go pay for di place When she come pay for di place finish on di fifteenth of june na dis matter come happen so as dis matter happen finish around five thirty in di evening chidima come change her clothes she come waka comot for the house she come go with the knife wey she use that day When police come ask am 'Cause after the whole matter police come dey able to track am trace am track am trace am they come go burst am for dia for her bunk as they burst am for her bunk that her bunk na dem dey call number fifty-seven akinwumi street for alagomeji for yaba lagos as the boss enter chidinma place now, they come search do search search search search search the place They come see say the cloth wey the girl wear that day according to police e stain with blood and e dey the house They come ask am say where the instrument wey you use take do the work wey you do na im she come talk say she don throw one for inside dustbin so as we dey talk so like dis so police nova see that one make dem hold for hand as evidence however she don use her mouth take talk am say na she na im do am say na she na im kpai di guy but police say no be only she na im do am say di oda pipo wey join am do am say dem don tule dem don zab dem don waka dem don run so now police dey look for those pipo wey be say dem join Chidima to do dis thing meanwhile as e dey like dis so after di thing wey Chidima do di man dat day after e don drop uh, Uh uh, usi usifo michael They say e come thief thief im iphone without plenty money when im carry for the man bank according to the bank they say na five million but chidinma tok say na three hundred and eighty so we won't wait May we see wetin be the next way police wan talk concerning that money now but me strongly believe say na the five million wey they talk. na im chidinma dem collect so as the matter they go now police come talk. say then go charge chidinma go court but me dey feel say ah why dem wan charge am go court wey dem never see di oda pipo me if na me dem ask me me go tok say make police first try to trace those pipo why dem put chidinma for police custody or for kpanti make dem leave her for kpanti there make dem trace those oda pipo before dem carry di matter go court because if dem carry di matter go court now dem no get enough evidence to prosecute chidinma and if e be like dat e go be lack of evidence e no go sweet di story no go sweet no be matter wey dem dey rush dey do because this matter na serious matter wey involve full human being life so the way i see this matter so e good make we dey learn o oh, men men men men make una dey learn women too make una dey learn because this thing now if dem dey draw men ear dem go dey draw women ear no be only men na im dey involve for this kind thing even women now sef don dey do this kind of side hen thing men dey do side chick women dey do side hen as men dey carry na so women dey carry competition make i tell una the major truth The major truth be say women they hard to catch They hard to catch women but men it e easy to catch men because they dey quit they lose guard no matter how dem fit and smart rich most times they dey quit they lose guard compared to women you see women then sabi and learn their craft and then sabi am many women dey now when be say then dey for husband has then get side hand. They no they mind wetin the man they do now some of them are waiting the man do now im make them go outside come they do waiting and they do but but whether make i blame them abi make i not blame them, that will not be my work to do i no go say i blame them. i no go say i no blame them. but wetin i go talk be say madam remember say you take oath i know say your God doing you May you sef eh make we leave that oga own first remember say you take oath if you no fit bear the heat may you sef leave the kitchen no be by force you dey understand so we no go talk say eh make we continue to dey do baba thing because of say grace day when they cover us eh and also na otosa don dey support di men i no dey support di men but you know say if dem catch man for dis kain thing e no dey totori ear like if dem catch woman if dem catch woman na im di thing dey bad pass you understand uh-huh. all the things wey dem dey count since before dem come talk say na because of wetin you do now na make am happen like that so make we leave that one no be that one be the main koko of this story for this evening but the story of this evening now i don yarn am finish now i come dey tell say make i tell men say una need to advise una sef o oh. no be person go advise una again una need to advise una sef as you dey carry side chick as you dey carry side hen make you know say dangerous people dem no dey write am for their forehead there's no time for their face Not be all those how e be say you taste say dem dey smoke but then they wear sagging jeans Not be only the night battle. when you look this chidinma girl so It be like person where be say it go fit key sakisaki for your eye she not look like person go fit even kill shikoko but na she sit down by full human being now she drop eh momo no they look her like that again because hmm, dem say the heart of a man is desperately bible na talk am Say the heart of a man is desperately wicked. Who can know it? Nobody. I beg, make all of us dey careful because the life, eh? We know say the life sef person no live, live and reach anywhere before. But e no go go make person die this kind of disgraceful, painful eh? Uh, you understand e no go good e go good say if you wan go visit baba god make e be the time wey e be say god say na the time when e go take call you make you come in place na you go take go no be the time wey e be say one small small wey no know where dem for born you wey no know where dem for train you see as this small girl now come put uh, michael osifo mama for condition wey she dey come put the wife for condition wey she dey even the children you know how many people wey this michael go dey take care of when be say now as e be say things don be like this all those people go suffer They no go get those things wey they dey give them before the people wey be say e employ for im house like domestic staff all of them go lose their job make we dey look am with a wider picture no be with small lens make we look am with wider lens a lot of things i know say many people dey say eh we we we no pity the man na wetin you dey find na you see we no go pity the man na wetin you dey find na you see na still human being abeg make we try comot our mind make we no dey think like that. if we dey think like that, our heart go dey strong too much eh abeg make we try na so i see this matter reach this evening o oh. if i tell una say this thing no weak me like dodo eh i dey lie the thing weak me like dodo wey the plantain overripe before dem fry e weak me well well because the way i take see the man picture that day wey dey be say dem display the man like say na non-entity hoodlums you know they call non-entity hoodlums only him na hoodlums na so the body be for ground i come dey the verse. say who even video this body put am online it is wrong eh our police them and whoever then they behave like people wey be say they no dey professional at all person go buy them go put the person body like that for internet it is wrong <tsk> abeg i weak tire abeg i tire jare na here i go talk am reach today o make una enjoy una sef o oh una goodbye yo. as i dey get update o oh, na so i go dey update una o oh. so if you wan dey follow all the story as e dey come as e dey come na so i go dey drop am make you no forget to subscribe and click on the notification button if you still like to share this video and hold your hand try make you share am so that other people dem go see am dem go still learn for this matter. na so we go talk am reach today una good night una bye bye.